باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا بابا جت تنر جرة باب استحباب تنبابه jaalatamuu keeysatti kaayamtu istixbaab alixijaaci ciisuun jaalatamuu keeysatti kaayamtuudha alixijaac ciisuni jaalatamuu bacda rakacatay eega raka'a lamaan alfajiri subi'ii salaatani subi eega salaatanii rakaa lamaan subi'ii san eega salaatanii sunnaa fajrii san eega salaatanii ciisuun jaalatamu calaa jambihii cinaacha isarratti al'eeymanii ka gara mirgaa cinaacha gara mirgaa sanirratti ciisuni jaalatamu abbaan kitaaba imaamni nawaawiin nama mana keeysatti sunnaa salaate tahitti ka masjida salaate tahitti lachuu ni qabata jedhe imaamni nawaawiin ammoo isiin garagara warra baasetu jira olomaa arraahi garagara warra baasetu jira ni laalla inshaa allahu walxasi baaba ammas kaasuti calayhi baaba ammas ciisiinsarratti nama kaaftuuya eega sunnaa rakaa lamaan subi'ii salaattanii mirgarratti ciisaa jettee walxasi baaba kaasuti calayhi rakaa lamaan fajri eega salaatanii ciisuu mirgarratti baaba kaasutiya سواء كان ولما كيتا كان نمتش سنتهنا تهجد كهل كان تهجد صلاة بالليل هل كان كيس تهنا أم لا كان صلاة تهنا إبا جيسا يا سنة صبح إلى ماني يو سجدي الرابع نما هل كان تهجد قد أبو لكذي قل تراها فلو تهنا إنو مايو أم لا kawaa takka illee hin salaatin subiin duratti rakaa lama salaate tahina waluma qixa yaa ciisuun nama maraafu olomaani duuba wanni as keeysa jiru warri gariin akkuma imaama nawaawii kana yoo rakaa lamaan fajriisan salaatan hanga iqaamaa idduu ni ciisan mirgarratti jedhan gariini lakkii akkasiimi ixlaaqan goonu nama halkanirraa salaata'aa bule tokko ka halkan dhaabbata'aa bule tokko namni akkasi eega rakaa lamaan fajrii salaatee diqqo raahaa ni godha ta'aba duubani rakkoo halkan dhaabbata'aa bule duubani diqqo raahaa godhaa jedhan namuma halkan dhaabbataa qofa bule qofa وإن لم يكن له تهجد نما لكن رابت أبليون تهني سنة سبئي صلاة انشيسويا وما اندليني وهذا أبي وهين كبو ومن أعجب الأقوال وأغربها توبة واني إرنما أجائب سيسي تبين إر ولا لم توتا تتنما ولا الشفت جدئ شيخ العثيمين غري ور علماء اكي جدان جي ايغا سنة سبئي صلاتني انما يجئسني شرطي صلاني سبئي اتفياته الراتو كو جدان جي يو اكسي جيسين صلاني سبئي تفيانته وأن من لم يضطجئ فصلاته باطلة وهذه من غرائب العلم suni garaa'iba ilmii keessatti dhufte raa'iba ilmi keeysatti dhufte namni tokko yoo halkan dhaabbataa bule raahaa ni godha eega sunnaa subi'ii salaatee akkasitti yeroo xiqqoo takka haga iqaamanii ni godha masjida keeysatti immoo mana keeysatti ficilii rasuulaa mana keeysatti mana keeysatti rasuulli masjida keeysatti rasuula irraan argamne mana keeysatti akkas godha rasuulli hanga bilaal dhufee ini qaama isaan jedhutti ga akkasitti ciisa rasuulli keenna sallallahu alayhi wasallam kanaafu qawliin بعد السلف أنه مخصوص بالبيت دون المسجد جدا دون المسجد والرسالة هدون أكنا جداني mana keeysatti malee masjida keeysatti mitii jedhan ibnu umar fa'at akkana jedhe waqawwaahu bacdu shuyuukhuna biannahu lam yunqal an innabiyyi sala allaahu alayhi wasalam takkaa in fuudhamne jedhan rasuularra annahu facalahu fi lmasjid masjida keeysatti akkas ciisun hin fuudhamne jedhan halkan ati haga ini qaamnen duratti yoo manni kee ollaa masjidaa tahe azaana dhageettetuma sunnaa irra buufatte haga iqaaman idduu taf deeqaa lama sadeen takka jette masjida dhufuu hin dandeeysaaya ibnu cumar ammoo annahu kaana yashabu man yafcaluhu fi lmasjid abdallah ibnu cumar kaana yashabu ka cirrachatti naqu tahe man yafcaluhu nama akkas dalagu fi lmasjidi masjida keeysatti cirracha fuudhe itti naqa jedhan abdallah ibnu umar sunnaa rasuulliin godhin akkam gootanii itti dalaydan jedhe ciirracha itti naqa gaa masjidi zamana rasuulaa sun ciirracha qaba bubbuka fuudhetuma itti naqee irraa ari'a jedhan abdallah ibnu umar tanaafi akkuma warri salafaa dalage kanatu sunnaa rasuulatti qunnamanii mana keeysatti namni halkan dhaabbataa tahajjuda bule rakaa kudhan kudha tokko namni salaate azaana fajri yoo dhagaye rakaa lamaan salaate haga iqaaman hedduu mana isaa keeysa ciisuni sunna namni biroo ammoo kawaa takka halkan guutuun salaatiin dhufeetuma haga iqaamaa hedduu ka ciisu sani sunna'aami عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول تهجت آيون آيشان إذا صلى وقو صلاة ركعتي الفجر ركع لمن فجر آيو صلاة جت آيون آيشان رسول الرايونهم ركع لمن فجر يو صلاة منت صلاة كرو إسينو نقرتي اتجع نجيسة على شكه جناچا إسا الأيمن كمرقا سنرات جيسا جد وذلك لشرفه جناچ مرقا كانت صدركا الرقبة ولأنها هيئة الإنسان في القبر أكرم من قبري كيست جيبس موساني أكست رسولي جيسا جد وكما نما قبري كيست جيسو سنت قبري يادتا خشوعا صلاة سبئت والكعة جدوب رسول صلوات ربي وسلامه عليه حديث بخاري وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول تهجت آيون عائشة يصلي كصلاة ته يصلي كصلاة ته فيما بين وان ادو فيما بين وان ادو أن يفرغ راوة أوتفي من صلاة العشاء وان ادو صلاة عشاء إرى راوة أوتب أن يفرغ يوكا إرابه أوتب وان ادو أن يفرغ تمر إرابه أوتب من صلاة العشاء إيقا تمر إرابه إلى الفجر حقا فجر التني صلاة جت ادو تلتني صلاة مال صلاة إحدى عشرة kudhanii takka salaata rakaatan gama raka'aatiin jette laa kudhanii takka salaata gama raka'aatiin riwaa biraa keessan maa kaana yaziidu fi ramadaana walaa fi gayrihi ramadaanaaf yeroo ramadaana tahinillee rasuulliin ida'u jedhe maalirra alaa ihdaa casharata rakaa raka'a kudha takkarra nuun dabaluu jette aayyoon Aishaa duuba rasuulli ramadaanaaf yeroo maraa kudhuma tokko salaata yusallimu ni salaammata jette beyna kulli rakaateyni idduu kulli rakaa lamatti salaammata jette rakaa lama yoo salaammate kudha tokko kana gayuuf salaama baafata salaama baafata salaama baafata akkasitti yeroo salaama shan baafatu jechuugaa kudhan salaate wayuutiru qargodha biwaahidatin takkaan qargodha laa kuma hadiisa kaleessa galgala dabarsinee witrii takkitti ol ka'anii qofatti salaaturra nu qajeelcha kunilleen kaleessa qaraanilleen nu qajeelcha kunis laal yusallimu rasuulini salaamat بين كل ركعتين يدو كل ركعة لما ركعة لما يوغو سلام بافتا لما يوغو سلام بافتا جزي كل أنغو سلام بافتا يوتر قرقود بواحدة تكانية تكاني قري قد رسول لجد فإذا سكت المؤذن وقوش اللسة المؤذن للبا يو إنش اللسة من صلاة الفجر صلاة فجر راك للبسوني salaata fajriirra kalallabu suni min adhaani salaatihi jechu min adhaani salaatihi idaa sakata almu'adhinu yoo cal'ise lallabaan min salaati ilfajri min adhaani salaati ilfajri jechu adhaana salaata fajriirraa yoo inni cal'ise xumuree irraa bahe watabayyana lahu isaaf ifa bahe rasuulaf alfajru lafti bariin isaaf ifa baate waja'ahu duuba isatti dhufe almu'azzinu inni lallabaan sun manatti dhufe manatti dhufa amma akka salaata iqaamaaf beeysisuuf manatti dhufa yoo inni itti dhufe qaama ni dhaabata yaa rasuulli manuma isaa kee dhaabbate faraka'a ni salaata raka'ateyni raka'a lama khafiifateyni hahaffalloo kataate salaataaya rakaa lama haffallise eega namtichi mu'azzinni azaanee irraa bahe iqaamuuf hedayoonni jedhee isa beeysise ol ka'ee rakaa lama salaat ثم اضطجع eeganaa ni ciisa calaa shiqqihi اleeyman duuba cinaacha isaa ka mirgarratti ciisaaya akkasuma ifirraa tura ka duraa wanni bilaaletti dhaquuf yeroon geette fajri bahee azaanee jedheetumatti hima sunnaa salaati jechuufi iqaama miti sunnaa salaati an azaanee fajri geette jedhee rasuulati rasuulli duuba salaate summatta jaani ciisa alaa shiqqi leeyman cinaacha isaa ka mirgarratti ciisa hagam takka hattaa yaa'atiyahu hanga isatti dhufutti almu'adhinu lallabaan sun yeroo lammataa للإقامة إقامة إسا بيسي صوفية إقامة إسا بيسي صوفة كان نتروفة في الراج إسايا أولا بلاليو أزاني الرابه أزاني سبئي في سنة فجر لمن صلاة رسولا جد كأي صلاة إن اللي مسجد ديبئي صلاة لما تهو اتديبئي نقامة جدين بيسي سججو نقامة حتى يأتي وانغا اتلوفت المؤذن للبهن للإقامة إقامة فقه يرو لمتا إني اتلوفت نمني ولتك أبامي مسجد نمو ور صلاة شفت رفه لإقامة أما أجل إيون اتلوفه إسرع الكأيتنا تمر قرر مسجد سيني بلال دوبا رسول اتقبه هو أرقى سما إقام سامن الرقبه هو أرقى متى دور دفيل على أكست إقامايا duuba tartiiba kanatti rasuulli keenna dalage fiicilima rasuulaa qabanna akkuma warri salafaa abdallah ibnu cabbaas faan dalagan sani dubbiin akka kanaya rawaahu muslim halkan irraa salaataa buleetuma raahaa godha jechuu eega fajri salaate eega sunnaa fajrii salaate yeroo gabaabdu tak qawluhaa jechi aa'isha يسلمني سلامة بين كل ركعتين دو شوف ركع لما نتني سلامة جتوني سيسوني هكذا أكنا هو إني في مسلم مسلم كيست أكنما التهيا أكنما مسلم كيست أن يسلم بعد كل ركعة أكنما التهيا ومعناه هي كن دبيسني بعد كل ركعتين بين كل ركعتين إني سلامة جتشوني duu kulli rakaa lamatti ni salaammata jechuun ba'ada kulli rakaa lamaa jechuu rakaa lamarraa yoo bahe so rakaa lamaan biroon aansine salaammata jechuu ba'ada kulli rakaateeyni ma'anaan akkasiiya duuba salaatulleeyli masnaa masnaa jedhe rasuuli lama lamaan salaatamti jedhe salaanni halkanii hadiisa biroo keessatti akka kana gaa tartiibni ficilii rasuularraa nu gahe سنة فجر كيست وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إذا صلى وقسقد أحدكم تكون كيسا ركعتي الفجر لكاء ركعة لمان فجر سن يو صلاة تكون كيسا فليضطجع هاجي ستي calaa yamiinihi mirga isarratti haa ciisuu jette inuma ajaja jabduun gad dhufte riwaaya mirga isarratti haa ciisuti ajaja tute ajaja riwaa ajajaan dhufte kana durgaa kitaabni mi lallaaffisa ammoo imaamni albaaniin sahiha jaami'i keeysatti ni wayyeesse رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيحا جداني قال حبر الأمة مفتين أمة أكجد وبحر العلوم العقلية والنقلية شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا حديث منكر جدين بس ولا لما وإنه لم يصح الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم أججني عيسى جدي رسول الله كسبة تنجر جد وهذا هو الصحيح تبين لقاتنا لأن الرسول لم يأمر بأن يضطجع الرجل إذا سنى سنة الفجر على جنبه الأيمن الرتي تيس رسول أجنية تامني دري مروني تتقى أمو أمتك صحيح جامع كيسات صحيح جئين المامني ككنا فعل لسجير رياني تكونو رياني أكا كيام لي كبير ونمني قب ريادة بيرو مال جئان جلسانيتي riyaada kiyya kanan tahin gariin ni dida ni laaffisa kiyya kun garuu xiqqoo ni wayyeessa ka akka kiyyaa kan tahin hadiisa dur lafatti dhiisee biraa deema olomaani turii suni duubarratti ilaalla insha allahu akkanatti waan sub'ii keeysatti jiru sunnaa sub'ii keeysatti fixannee irraa baane